murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu mwaramutse neza ni thomas kamirindo basuhuza uyu munsi ni kuwa kane itariki ya cumi n'icyenda ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda kandi aho muri hose mudusanga no ku mirongo migufi kugeza saa mbiri kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ni amakuru yo hirya no hino ku isi aza gukurikirwa nayo mu biyaga bigari mu biyaga bigari mu rwanda umunsi wa mandela wijihirijwe ejo muri gereza ya mageragere twasabaga ko hatekerezwa ku ifungwa ry'agateganyo ry'iminsi mirongo itatu turasaba ko bishobotse byavanwaho ahubwo umuntu akazajya afungwa ari uko iperereza ryarangiye akabona kwerekezwa muri gereza yaregewe inkiko aba ni bamwe mu bafungiye imageragere mu karere ka nyarugenge i kigali bavuga mu izina rya bagenzi babo naho mu burundi leta yashyizeho umunsi w'igihugu wo gushyigikirana buri tariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwa karindwi buri mwaka duhere rero ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na aloyizi bigirimana urakoze thomas perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo joseph kabila byitezwe ko kuri uyu munsi wa kane ashikiriza ijambo inama nshingamateka iyi mitwe yose ikoranye ni mu gihe hasigaye ikiringo cyo kiri munsi y'indwi kugira abakandida bifuza kuzokwitoza batangure kwiyandikisha mu matora y'umukuru w'igihugu icyo gihugu kiri mu mayira abiri mu gihe hakirindiriwe nimba azosubira kwitoza mu matora yarindirijwe igihe kitari gito perezida kabila arindiriwe kwemeza canke guhakana ko atazokwiyandikisha mu gihe abakandida bafise kuva ku itariki ya mirongo ibiri na gatanu z'uku kwezi kw'indwi gushika itariki imwe z'ukwezi k'umunani ngo bazobe biyandikishije mu ndwi iheze umunyamabanga mukuru wa oni antonio guterese yavuze ko yemeye kwegezayo urugendo yari yatekanije muri ico gihugu kugira ahe akanya perezida kabila ko gutangaza izo ngingo yavuze ko zikomeye impande zirwana muri sudani y'epfo mu nama zarimwo ikartumu ejo ku munsi wa gatatu zarananiranye kumvikana ku isabikanya ry'ubutegetsi umushikiranganji wa sudani y'epfo ajejwe kumenyesha amakuru michael makuwey yavuze ko leta yemeye ishyirwaho ry'ivyegera by'umukuru w'igihugu bitanu ariko abatavuga rumwe nayo baranse kuvyemera amakuru ava mu bakurikiranira hafi ibyo biganiro avuga ko impande zishamiranye muri sudani y'epfo zigifise akaryo keza ko kugira ico zumvikanye ko bagasinya n'amasezerano y'amahoro bitekanijwe ko bazokongera guhurira muri kenya kugira babandanye ibyo biganiro ariko nta genekerezo ryumvikanywe ko ry'igihe bazosubira kubonanirako indege ya mbere y'ingenzi yarahuje ejo kuwa gatatu Addis Abeba na Asmara n'imirwa mikuru ya Ethiopia na Eritrea ni nyuma y'imyaka mirongo ibiri yari iheze ibyo bihugu bidacana uwaka kandi bitagenderanira mu ngenzi harimwo wahoze ari umushikiranganji wa mbere wa Ethiopia Haile Mariam Desalegn leta ya eritrea yaramusasiye igitambara gitukura nk'umukuru w'igihugu yururuka indege izi ngendo ziri mu rwego rwo gukomeza umubano hagati ya etiyopiya na eritrea ibihugu byamaze imyaka n'imyaka birwana telefone nazo zarafunguwe hagati y'ibyo bihugu bibiri eritrea kandi yarongeye gufungura ambasade yayo yadizabeba ku munsi wa mbere waheze ubutungane muri turukiya bwaraciriye urubanza umupasitori w'umunyamerika Andrew Brunson wo kumugumiza mu munyororo ku byaha by'iterabwoba iyo ngingo yafashwe mu gihe leta z'ubumwe za amerika zari ko zirakora uko zishoboye kugira zisabire ifungurwa ry'uwo mupasitori akaba n'umunyagihugu wabo bubaye ubwira gatatu ubucamanza bwa turukiya buhakana kumubohora Brunson agira akwiza imyaka ibiri ari mu ibohero muri turukiya leta z'ubumwe za amerika zishikiriza ko zibabajwe n'iyo ngingo yafatiwe uwo munyagihugu Brunson yaciriwe imyaka mirongo itatu irenga mirongo itatu n'itanu mu ibohero yagirizwa gushyigikira abanywanyi b'umunyedini w'umunyaturukiya Fatura Gulen araha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akaba yagirizwa kuba yashatse gutembagaza ubutegetsi yagirizwa kandi gushyigikira umuhari PKK udacana uwaka na leta ya Turukiya Leta z'ubumwe za Amerika zitangaza ko ibisigarira vya bamwe mu basirikare ba Amerika bafiriye mu ntambara muri Korea bishobora kuzotahukanywa mu ndwi ziri imbere. Ivyo vyashikirijwe kuri uyu wa gatatu ejo n'umushikiranganji w'imigenderanire n'ayandi makungu wa Amerika Mike Pompeo, ariko itariki hamwe n'igitigiri c'ivyo bisigarira ntivyamenyeshejwe. Abategetsi b'ivyo bihugu bibiri barahuye ku rubibe rwa Korea zompi ku misi ya Mungu n'uwa mbere mu twigoro two gutunganiriza hamwe ico gikorwa co gutahukana ivyo bisigarira vy'abasirikare ba Amerika bafuye mu ntambara zo mu myaka y'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu gushika igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itanu na gatatu. Abasirikare b'Abanyamerika barenga ibihumbi mirongo itatu na ba- na bitandatu nibo bafiriye muri izo ntambara. mu kurangiza impunzi zishika kuri cumi n'icenda zaribiye mu mazi ejo ku munsi wa gatatu abandi barenga mirongo itatu baraburwa irengero ni nyuma y'aho ubwato barimwo bwibiye mu ibahari mediterane ni mu burengero bw'izinga rya shipure ibyo bishikirijwe na- byashyikirijwe n'abajejwe umutekano ubwo bwato bwari butwaye abantu ijana na mirongo itanu nayo abarenga ijana nibo batabawe n'abasirikare ba turukiya ibikorwa byo kurondera abataraboneka birabandanya nk'uko amakuru abishikiriza izinga rya shipure riri ku birometero ijana na mirongo itandatu uva ku nkengera za siriya
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni no kuri interineti radiyo yacu voa akadomo com amakuru yo mu biyaga bigari nyuma y'aka kaziki ejo ku wa gatatu umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yagiranye inama na baburamatari b'intara zose z'igihugu mu gisagara cya Gitega inama yashyizeho umunsi mukuru w'igihugu wahariwe gushyigikirana uzajya uhimbazwa ku itariki ya makumyabiri n'umunani y'ukwezi kwa karindwi buri mwaka ni inkuru ya Fidel d'Antoine Nsabimana muri iyo nama yabereye mu ibanga mu nzu y'amanama iri mu nyubakwa z'ishuri ryisumbuye ryigisha ubuvuzi mu gisagara ca gitega yari yahuje umukuru w'igihugu c'u burundi petero nkuru nziza n'aburamatari bagize intara zose z'u burundi inyuma y'iyo nama jean claude karirwa ndenzako avugira umukuru w'igihugu yatubwiye ivyavugiwe muri iyo nama mu vyo bayaze harimo gushiraho umunsi mukuru wo gufatana mu nda ku rwego rw'igihugu Eh, genekerezo rya mirongo ibiri n'umunani eh, z'ukwezi kw'indwi niho utegekanijwe guhimbazwa muri uyu mwaka uwo munsi mukuru rero icyo umukuru w'igihugu yamenyeshe yuko eh, gushigikirana hagati y'abarundi ari umuco n'umugenzo byamyeho umugabo ko guhera uyu mwaka uwo munsi mukuru eh, wagiye mu mategeko ari itegeko rigenga uwo munsi wahariwe ugushigikirana yibukije abarundi yuko eh, ubu- gushigikirana gufatana mu nda byatitutse ati harageze rero ko abarundi dusubira kwibuka yuko baba abakurambere baba abafise amikoro make cyangwa abagendana ubumuga abo bantu bose atari bo babyigize uwo munsi mukuru yabasabye kuwitabira eh, kandi agasaba buramatari kurarika umwe wese kugeza ku mwenegihugu eh, wo mu gacimbiri kugeza ku rwego rw'igihugu ntihagire n'umwe asigara inyuma mu bijanye n'umutekano umukuru w'igihugu yagarutse ku mashengero amwamwe avuga ko bari mu yahungabanya umutekano yibukije aburamatari yuko umutekano ari wo mutahe wa mbere igihugu gifise ko bategerezwa kubumbatira kubungabunga no gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu aho mbere baciye bavugana no ku bijanye eh, n'uru- na- na- n'amashengero canke ibibanza vyo gusengeramwo kenshi usanga bitunganywa hadashizwe imbere inyungu zo gufasha abantu eh, gusenga ariko cane cane ugasanga na abantu binyegeza inyuma y'amasengero kugira rimwe rimwe bahungabanya umutekano mu gihugu abasaba rero kurikanura ati kuko ivyo vyarabaye no mu bindi bihugu abantu binyegeza inyuma y'ibibanza vyo gusengeramwo binyegeza inyuma y'imana mugabo atari abakozi b'imana koko babura amatara rero n'abenegihugu bose basabwa kuba maso Iki- muri iyo nama kandi bagarutse ku bikorwa by'iterambere kugwaruka ruri mu buruhuko ndetse no ku munsi mukuru wahariwe iterambere ry'amakomine ikindi baganiriye ni ikijanye n'ibikorwa by'abanyeshure buca batangura bamwe bamaze gutangura uburuhuko agasaba rero ko muri ivyo bikorwa batobitererana urwo rwaruka ruri mu buruhuko canke urundi rwaruka abarongozi bohishikira bakabafata mu mugongo eh, bakabatera intege baci bavugana ku bijanye n'umunsi mukuru eh, wa komine uhimbazwa ku munsi wa gatandatu wa mbere utangura ukwezi k'umunani uwo munsi mukuru abasaba yuko woba umunsi koko wo kugenda bakegera abenegihugu bakifata ruto bakifata goro bagasangira n'abenegihugu bicishije bugufi Eh, hanyuma kandi ukaba umunsi wo gushima kuko benshi aho dushitse uno munsi tuhakesha abagira twasize mu makomine abagira bavuka komine n'abavukanyi bacu tukagerageza kuri uwo munsi ni tukagerageza ibishoboka byose tukabaho nk'uko babayeho tugasangira ibyo tubasanganywe ariko cyane cyane twigira inama y'ukuntu twabateza imbere twabafata ukuboko tukabashikana ku yindi ntambwe y'iterambere inyuma y'iyo nama umukuru w'igihugu petero nkuru nziza yaciye aja kwifatikanya n'abanyagihugu mu bikorwa vy'inyubako y'ikibuga c'umupira w'amaguru ca kijambere bitiriye ingoma mu gisagara ca gitega kuri ico kibuga akaba ari naho yugururije icesi ibikorwa vy'iterambere kugwaruka ruri mu kiruhuko c'ici igitega fidel antoni nsabimana ku bw'ijwi ry'amerika
ijwi ry'amerika amakuru mu munota umwe ni amakuru ya videwo kuri telefone igendanwa
nayabona nte biroroshye cyane ohereza ijambo voa kuri nomero makumyabiri na gatandatu mirongo itanu na gatandatu wiyandikishe aho naba ndi hose se nibyo rwose kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu ni videwo y'umunota umwe gusa y'inkuru nyamukuru zo muri afurika
mu masegonda mirongo itandatu
yego nta handi wayakura uretse ku ijwi ry'amerika
tukiri mu burundi bamwe mu banyagisagara cya bujumbura umurwa mukuru baridogera regidezo ko ibahanisha kubahagarikira amashanyarazi kubera kutishyura kandi ariyo ibagezaho fagitire itinze cyane bavuga ko bazitegereza hafi amezi atandatu yose zitaraza remo nzimana yaduteguriye iyi nkuru nk'uko vyemezwa n'abanyagihugu bo mu gisagara ca bujumbura itangwa ry'amafagitire y'amazi imihana iba yakoresheje riragoye kumenya aho ishirahamwe regidezo ribikorera mu gihe ryahora ritangwa inyuma y'amezi abiri ubu hari abemeza ko bashobora kumara amezi atandatu batarabona izo mpapuro zerekana amafaranga bategerezwa kuriha bakababazwa n'uko regidezo ritabihanganira mu kubahirisha amafaranga yose kandi amakosa ari ay'iryo shirahamwe bidezo imaze igihe kuva mu ntango z'umwaka bataza kuroreva nk'ubu fagitire duheruka baje kuroreva niyaro bibiri n'imwe z'ukwa mbere amatwi ansumira ejo bundi baraciye ngaha kuroreva urumva ni mu kwindwi mu ntango z'ukwindwi urumva bisigura yuko fagitire izoza azoba ari umurengera y'amezi atandatu bigaca bituma rero abanywanyi tudashobora kuronka ingene tushobora kwishura izo fagitire ziba zije ari umurengera nk'ubu tubana rishikiye muri regidezo gusaba fagitire kubera haheze amezi hafi atatu tuza bataza kuroreva bamuhaye fagitire yaheze ya donko yabaye amaze kuriha kera rero nibaza ko regidezo ifite ikibazo nyuma petete c'abakozi kuko kare ntarambona abakozi baza ashaka umwe kugira roreve hama akabazana fagitire ariko ubu amezi abiri arahera ukarindira ko bazagira roreve ukabura ugaca ugenda rero usanga bakubwiye ko uheranye all regidezo ntiraza kugira roreve ngo igire ntuze babaguhere amazi urumva ko ari ikibazo abo banyagisagara ca bujumbura bemeza ko ibihano bafatirwa nk'uko biri mu muyaga nkuba kuko batarariha amazi vyari bikwiye kuvaho basaba ko regidezo yokora ibishoboka vyose ikaziratanga amafagitire kare kugira amafaranga bariha ntabo murengera ni uko ushobora kuja kugura amayinite y'amatara urabona nk'ubu hari ibintu vya vya cash power ugiye ugiye kugura amayinite bakaca kugira ati wewe uraheranye nibaza ko regidezo yogerageza bakadisiporiza abakozi kugira ngo baje baza kugira reve hakiri kare ku kwezi ku kwezi hama umuntu ntazogira ikibazo co kuronka amatara kandi bitamuvuyeko ikibabaje rero ni uko baca bihutira kutukatira amatara kandi ikosa ari rwabo borohereze igiraza kuroreva ku gihe mu mezi abiri two twashaka mbere no mu kwezi kumwe kugira ngo tugiye turagira ibibazo duhura vy'amafagitire fagitire n'uburyo rero bugaca butugora bazanye fagitire z'umurengera zi- zimaze amezi menshi mw'ishirahamwe regidezo baremeza ko bazi ivy'ico kibazo bakavuga ko kiva ku buke bw'abakozi batororokanya ibiharuro vy'amazi yakoreshejwe mu mihana itandukanye simeo habona imana umuyobozi w'iryo shirahamwe agahumuriza abanyagisagara ca bujumbura kw'ico gitigiri cy'abo bakozi kigiye kongerezwa akarenga kabiri twasanze icyo kibazo koko gihari kandi kigaterwa n'uko abakozi ba riridezo bajejwe kuja gufata ibiharuro ku makontera ari mu makaritiye batarenga cumi na batanu icyo twihutiye gukora rero ni ukongera icyo gitigiri bakava ku bakozi cumi na batanu bakagera ku bakozi mirongo ine kireze ikibazo cy'amafagitire hibonekeza ibindi bibazo nk'icigagurika ry'amatara canke ikena ry'amazi mu makaritiye atandukanye eka mbere n'ubusuma ku bibanza birimo ibikoresho by'iryo shirahamwe abajije kuri ivyo bibazo simeho habona imana yemeje ko bagiye gushira umukozi ajejwe ibibazo vya regidezo mu mazone yose yo mu gisagara ca bujumbura kugira afashe gutorera umuti bidatevye ibibazo vyose vyibonekeje vyega iryo shirahamwe i bujumbura remonzi imana ijwi rya amerika iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isa indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
umunsi mpuzamahanga wa mandela nyakwigendera nelson mandela perezida wa mbere w'umwirabura w'afurika y'epfo yari kuba yujuje imyaka ijana y'amavuko ejo ku itariki ya cumi n'umunani y'ukwa karindwi mu rwanda uyu munsi we wizihirijwe muri gereza ya mageragere mu karere ka nyarugenge i kigali asumuta kaboyi umunyamakuru wacu i kigali yari ahari araduha inkuru ku rwego rw'igihugu uyu munsi wizihirijwe muri gereza ya nyarugenge yubatse mu murenge wa mageragere mu mujyi wa kigali iyi gereza ifungiyemo abagororwa basaga ibihumbi birindwi bahawe umwanya maze bageza ku bashyitsi barimo umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera zimwe mu nzitizi bakomeje guhura nazo mu buzima babayeho muri gereza uhagarariye abagororwa muri gereza y'amageragere yasabye inzego za leta ko zagerageza kubakuriraho igifungo cy'agateganyo bajya bamaramo igihe kirekire mu kuzirikana kuri ubu buzima tubayemo mu rwego rw'ubutabera twasabaga ko hatekerezwa ku ifungwa ry'agateganyo ry'iminsi mirongo itatu turasaba ko bishobotse byavanwaho ahubwo umuntu akazajya afungwa ari uko iperereza ryarangiye akabona kwerekezwa muri gereza yaregewe inkiko turasaba ko habaho kuzirikana ko ibihano birebire bisenya imiryango umuco nyarwanda wubakiyeho kandi ibyo bihano aho kugorora ubihawe ahubwo arushaho kwiheba no kuzaba imburamumaro harakwiye uburyo bwo kutarangiriza ibyo bihano byose muri gereza uwo muntu ataragerwaho n'izo ngaruka twavuze uyu munsi wahariwe kumva ibibazo by'abagororwa abagore nabo bahawe umwanya berekana ingorane zo gufunga umugore kandi aba ariwe urera abana aba bagore basabye abayobozi ko mu gihe bagiye kubakatira bajya banazirikana ku burenganzira bw'abana umugore yafunzwe aza afite umutima uhagaze cyane cyane cyane ko abana batazi imibereho yabo bagera hirya bakandagara bagafatwa nabi bigatuma mu rwego rwo kugororoka bimugora kubera ko abagize icyo twakwita nka depresiyo kwiheba bikabije cyane cyane ko batazi uko umuryango umeze rero hari itegeko ry'uburenganzira bw'umwana tuba dukunze gusaba ko ryakubahirizwa kuko mu mategeko bavuga ko icyemezo cyose umucamanza afata agomba kuzirikana kwita cyane ku nyungu z'umuryango cyangwa z'umwana rero igihe umudamu afashwe aje agomba kuza agahanwa ariko tugasaba ko bishobotse habaho korohereza ibihano agahabwa ibihano bigufiya nk'uko nyakubahwa minisita amaze kubitubwira mu ijambo yavuze ko hagiye kubaho uburyo bwo korohereza bikihutishwa ku buryo yajya ahabwa ibihano bigufiya ibindi akabikora ari hafi n'umuryango kugira ngo abashe guproteja umuryango umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko wizeye imana evode yabaye nk'uhumuriza aba bagororwa maze ababwira ko amategeko mashya ari hafi gusohoka aje gusubiza ibibazo byose abagororwa bibaza ubu tumaze kugira inzego zifite ubushobozi buhagije bwo kuba zatangira n'iperereza zaba zikora ku muntu atanabizi ibyo rero bizatuma umuntu nafatwa azahita ashyikirizwa urukiko akaburana vuba ku buryo ibyo turimo turabigabanya mu mategeko ngira ngo muzi ko nko ku byaha by'ubugome umuntu yashoboraga gufungwa iriya minsi mirongo itatu ikagenda yongerwa kugeza ku mwaka murebe umuntu washoboraga kumara umwaka wose agifunzwe by'agateganyo ibyo rero eh, mu itegeko twabikuyeho ubu ku- ubu igihe kinini gishoboka ku cyaha cy'ubugome kitarenga n'amezi atandatu urumva ko twagabanyijemo kabiri Eh, igihe kinini kitarenga ku byaha bikomeye n'amezi atatu Mu- igihe kinini kitarenga eh, ku byaha bito eh, n'ukwezi hari ubundi buryo bwakoreshwa bwatuma abantu eh, dushobora kubona ngo niba ugiye kwegera umupaka niba ugiye gutoroka turabibona urutonde rw'ibyo abagororwa basabye byari birebire ariko hari ibyo bagiye bumvikanisha kurusha ibindi ifungurwa ry'agateganyo abagororwa bajya bahabwa n'umukuru w'igihugu aba bagororwa basabye ko byareba buri wese ufunzwe hatitawe ku byaha yakoze twavuga ko ifungurwa ry'agateganyo ntako bisa ariko kugeza ubu ntirihabwa abarikwiriye bose ntibyagombye no kuba gusa umwihariko w'ibyaha runaka biheza ibindi byaha nk'aho kugororoka bireba ibyaha bimwe itegeko ubundi rivuga ko abagororwa baba bamaze gukora kimwe cya gatatu cy'igifungo kandi bitwaye neza aribo bemerewe gufungurwa by'agateganyo amategeko kandi ateganya ko uwakatiwe igihano cya burundu n'icya burundu y'umwihariko adashobora gufungurwa by'agateganyo atarangije byibuze imyaka makumyabiri y'igifungo izi ngingo z'amategeko ntizireba ariko abahamijwe ibyaha birimo ibyaha bya jenoside kugambanira igihugu gufata ku ngufu n'ibindi bya- n'ibindi byaha by'ubugome E, ni ku nshuro ya kabiri u rwanda rwizihije uyu munsi asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
nshuti banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya fm musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa kumi n'imwe n'igice kugeza saa mbiri mwatwumvira kuri metero makumyabiri n'eshanu metero mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
tugumye mu rwanda nyuma y'ibitero byo muri nyaruguru mu ntara y'amajyepfo y'igihugu inzego z'umutekano ziravuga ko imipaka itekanye kandi ko mu gihugu ari amahoro n'umutekano bisesuye eric bagira ubusa araduye inkuru irambuye aganira n'itangazamakuru sipite wose badege umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda yashimangiye ko ibyabaye i nyabima atari urugomo kandi ko bitazasubira kuko inkiko z'u rwanda zitekanye mu rwanda dufite umutekano ndanarenzaho ko dufite amahoro ndanakomeza mvuge ko dufite ubusugire ijana ku ijana bw'igihugu cyacu utekereza ukundi nibyo yifuza ariko siko bimeze no muri nyaruguru n'ahandi hose icyabaye nk'uko twabivuze ni urugomo bwabereye hano muri muri aka gace duhagazemo ibi inzego bwite za leta n'iz'umutekano zabitangaje nyuma y'amasaha make karikisite sankara yumvikanye yemeza ko umutwe frn avugira w'ihuriro mrcd ariwo wagabye ibitera i nyaruguru mu murenge wa nyabimata atangaza ibyo kuri uyu wa mbere sankara yashimangiye ko bafite ingabo mu mpande zitandukanye z'u rwanda sipite wose badege umuvugizi w'igipolisi cy'u rwanda yabwiye itangazamakuru ko ibyo sankara yatangaje ari ikinyoma kandi ko cyatanze amakuru ku nzego zibishinzwe mu rwanda ku buryo ku bufatanye n'ubutabera mpuzamahanga bazamuhiga kuko ngo hari n'ibindi byaha ubutabera bw'u rwanda busanzwe bumukurikiranyeho icyo kinyoma twe twakibonyemo ahabwa amakuru ndavuga inzego z'ubugenzacyaha ndetse n'iz'ubutabera kuko bamwe mu babyi- mu babyitirira harimo n'u- n'uwitwa sankara amenyerewe mu- mu mu madosiye y'ubutabera bwo mu rwanda mu bihe byashize kuba rero yongeye kwitirira urugomo kwitirira ubujura tuzi bwabaye ni- n'iwa- na dosiye zatangiye gukorwa bi- birafasha ubutabera byaba ubwo mu rwanda ariko kandi bikazanohereza n'ubufatanye mpuzamahanga kuko iyo umuntu akoze nk'icyaha ari mu gihugu kindi kitari mu gihugu icyaha cyakorewemo igihugu icyaha cyakorewemo gikora dosiye nk'uko bigenda hanyuma wasanga uwo muntu dosiye imaze kuzura uwo muntu ntabe ari mu gihugu hagakorwa ubu- ubufatanye mpuzamahanga nk'uko u rwanda rwiyambazwa ni nako natwe twiyambaza abandi ibyo biramenyerewe turibaza yuko rero byafashije ubutabera biriyongera ku byaha bindi asanzwe akurikiranyweho kuko iryo zina rirazwi mu mu butabera nk'uko nabibabwiye umukuru w'igipolisi cy'u rwanda igp emmanuel gasana muri ibyo biganiro n'abaturage yasabye gukomeza gufatanya n'inzego z'umutekano mu guhanahana amakuru ashobora guhungabanya umutekano maze nawe ashimangira ko ibyabaye i nyabimata muri nyaruguru mu majyepfo y'u rwanda mu minsi ishize u rwanda rutazabyihanganira amateka maremare yacu hari ibintu bitandukanye twagiye tugira ibibazo tukabyivanamo n'ibi ngibi by'abajura n'abandi bitwaje imbunda bari hirya no hino nawe ntabwo twabyihanganira bwana francis kaboneka minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yasabye rubanda kwirinda ibihuha bitabafitiye umumaro asaba n'abategetsi mu nzego z'ibanze kurinda rubanda guhugira mu bitabafitiye umumaro ahubwo bakita ku iterambere ryabo icyo nabizeza ni uko ubuyobozi burabashyigikiye kandi buri inyuma yanyu bwiteguye kubafasha uko bishoboka byose kugira ngo dukomeze urugendo mwe muriteguye kubufasha nimvuga ubuyobozi mumenye ko namwe muri mwe muri abayobozi sibyo dufashe abaturage tubarinde guhugira mu bintu bidafite agaciro ibintu bishobora kudusubiza inyuma nakwibutsa ko intandaro y'ibi biganiro ari ibitero byumvikanye nyabimata mu karere ka nyaruguru byahitanye bamwe bikomeretsa abandi birasahura binangiza ibindi bintu aho hari mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu n'intangiriro z'ukwezi kwa karindwi umutwe FLN witwaje intwaro wo warangije kwiyemerera ko ari wo wagabye ibyo bitero kandi ko uhanganye n'ingabo z'u Rwanda mu ishyamba rya Nyungwe kugeza ubu inzego z'umutekano mu Rwanda polisi n'igisirikare zo zikomeje gushimangira ko ziryamiye amajanja Liyetona Colonel Emmanuel Nyirihirwe ukuriye ingabo muri Nyaruguru we yari yabitangarije ikibeho mu mpera z'icyumweru gishize muri Nyaruguru mu nama n'abareberera rubanda igihugu cy'u Rwanda ni igihugu umuntu aza agafata uko abonye u Rwanda dufite intwaro zihagije dufite ibikoresho bihagije dufite abasirikare bahagije ntabwo buriya busa bukwiriye kubatesha umwaka turumvikana muhumurize abaturage bararinzwe n'igisirikare gikomeye barinzwe na leta ikomeye barinzwe n'ubuyobozi budapfa kujegajega ibiganiro nk'ibi bikangurira rubanda kuba maso bafatanya n'inzego z'umutekano mu gucunga umutekano no kugendera ku rufatwa nk'umwanzi birakomeje mu baturage cyane mu mirenge ihana imbibe n'ishyamba rya nyungwe mu majyepfo y'u rwanda aha bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ubu noneho irabagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika
ku itariki icyenda z'ukwezi kw'indwi uyu mwaka perezida wa eritrea esayas efwerki kumwe n'umushikiranganji mukuru wa etiyopiya abeyi ahmed bafashe ingingo yo gukemura ibibazo ibihugu byabo byari bifitaniye haciye imyaka mirongo ibiri mu gupfundika amasezerano y'amahoro inyuma y'imyaka itanu eritrea yiyonkoye kuri etiyopiya biciye mu matora ya kamarampaka yo muri mirongo icyenda na gatatu ibyo bihugu byombi byari bifise imigenderanire myiza yamara muri mirongo icyenda n'umunani harabaye kutumvikana ku bijanye n'imipaka kugeza aho ivyo bihugu bija mu ngwano yahitanye abantu ibihumbi mirongo umunani ico cuka kibi caheze mu mwaka w'ibihumbi bibiri ariko ivyo bihugu vyabandanyije kutumvikana ku bijanye n'aho imipaka yabo yagera uretse uko kutumvikana gihe kitari gito amasezerano y'amahoro bapfunditse vuba azogira akamaro kanini kuri ivyo bihugu vyempi etiyopiya ni igihugu kitagira ikivuko rero kugirana imigenderanire myiza na eritrea bizogifasha gushobora gukoresha uruzi mer rouge imwe mu nzuzi zikoreshwamwo urudandazwa rukomeye ku isi hagati ya aziya ibihugu vya buraya n'umwonga wa suez eritrea nayo izoshobora guteza imbere ubutunzi bwayo bwasinzikajwe n'intambara yabaye na etiyopiya ubutunzi bwifashe neza ubutunzi butifashe neza bwatumye abantu benshi bava muri icyo gihugu umushikiranganji wa amerika ajejwe imigenderanire n'amahanga mike pompeo yasohoye urwandiko ruvuga ruti amerika irashima ingingo yafashwe ku itariki icenda z'ukwezi kw'indwi hagati ya eritrea na etiyopiya izohagarika icuka kibi cyari kimaze imyaka mirongo ibiri hagati y'ivyo bihugu pompeo yongeye ko ati turashimiye umushikiranganji abiye wa etiyopiya na perezida isayas wa eritrea ku butwari n'ubuyobozi bwiza bwatumye abanyagihugu babo baja mu nzira y'amahoro iterambere n'ihinduka rya politike ugushira ibintu mu nzira nziza hagati ya eritrea na etiyopiya bizofasha abanyagihugu kuja hamwe bakagira ivyiyumviro bimwe mu bijanye na politike ubutunzi n'iterambere hagati yabo ati leta zunze ubumwe za amerika iriteguriye gushigikira ingingo yafashwe n'ivyo bihugu ikongera igatera intege impande zompi kugira zibandanye zikorana ku mugaragaro kandi n'ukwizera mu minsi iri imbere amahoro hagati y'ivyo bihugu azofasha gutsimbataza umutekano muri ako karere yongere ateze imbere ubutunzi bwa afurika n'akarere ka mer rouge
iri ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira ibigwi n'imigambi ya guverinoma ya leta zunze ubumwe za amerika radiyo ijwi ry'amerika ntimujye kure ibiganiro byacu birakomeza ariko mugire umunsi mwiza murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.